Oh my God. Hello, my country people. Una welcome to Boring Gist TV. I greet una especially my country people. Oh. Hmm. This na you lo. You le Edochie the Ogogoro master. Yes, you le Edochie the coconut head Don't open a shower club. Oh. Hmm. People say na shower club nine You'll go open. as a matter of fact yul open academy one eeh eh, filming and acting school wey yul edoche open ooo. 90 percent of di students inside di school na women. na guess a lot of tins come dey ring into a lot of pipo mind say dis one wey yul don go open film school for? for young young people they teach them talent They teach them different different things They tell them say make them put in their best say even though you be actor you start to dey act and then they pay you small money you have to act if they pay you ten thousand you have to act one million naira acting say na the passion na be the main thing na the passion na be the driving force once you get the passion from there you go make am as e dey advice am na as e dey advice people people wey dem dey advice eh, people as eh, yul edochie post this thing online e no be small stroke dem dey stroke am for here no be small mock dem dey mock am dem say na so he and judy austin start o na so he and judy austin start this whole thing o say all these girls wey dem dey there make dem shoot their shot o say vacancy dey for third wife hey my sister no be small laugh i dey laugh somebody say those things those people? wey be say dem dey insult you ledoche e say see dem dem don come here come sit down like better people. say dem don come here sit down like better people. say uh, uh, dem just wan come see how you ledoche be my people, you ledoche put number He say who wan join this academy go pay money i know say no be small money dis pipo go pay o oh. pipo wey dem wan add film no be small thing my people. so According to you, according to your leadership, your leadership um, drop in WhatsApp number. He said as many that as many that want to become an actor and actress, make them make them contact am. People come dey mock you say money don finish abi. You no want to become president again. Judy Austin don make you don forget to your Judy Austin don spoil your career say na na na to go dey collect money from people dey say e dey do film in institute my people no be small thing o oh. people wey dem get girlfriend o oh. people wey dem get boyfriend their their boyfriend don tell their girlfriend say make dem no go the school say because yul edochie i no done before you know now you go start to dey run package with one of the girl say all those girls wey dem dey there na na na their short na dem come Then uh, they don come to shoot their shot to say they want to shine so hmm, no be small tin my people, no be small tin o oh. dem say vacancy dey for third position o oh. say yes o oh. say third position vacancy dey so my people, this video na two in one video moving on to the video our ogbonge musician wey dem dey call video. don come out to come talk. say hmm say anytime wen e be say im e take alcohol he say he fit promise human being heaven and earth he say he fit promise every person the whole world once e be say e don drunk na people come say eh so davido you for talk say you drunk na when you be say you carry ring go give chioma na now davido come dey confess o no be so no be small confession davido dey make now say as him dey so eh once you don take ogofi ogogoro or alcohol anyone Hmm? once you don take am if he promise you the whole nigeria say im go give you so so people now come dey reason this whole thing so could it be that when davido give chioma dat assurance ring he drunk dem dey ask he drunk i see uh, some people another set of people now dey ask say abi video dey take style dey tell people say no be im clear eye no be im korokoro eye na im take promise chioma marriage so a lot of things dey run for people mind some people come say e be like say The video now don dey confess o say maybe no be chioma im wan marry na out of eh, eh, drunkenness na im quick quick go give chioma ring so we no go understand where this message is coming from People say davido you lie o That thing wey be say you promise chioma if you like make e be say you drunk o or you drink o anyone or join you must fulfill that promise you must fulfill that assurance promise how can you promise somebody marriage carry your papa and your you carry your, your papa and your family people go meet um, go meet uh, uh, uh, papa chioma carry your papa finish at the end of the day you come disgrace them put slap give them dirty slap on their face with your promise and faith they say obo oh, people will never look you like a straightforward person you better go and do the needful because eh, agreement is agreement o oh. na you show the whole world say you want to marry chioma say chioma na be your heartbeat mama ifeanyi dey cook mama ifeanyi dey do this all sort of thing at the end of the day davido you come dey drag me nyash dey go back dey say davido you better go and finish wetin you start you better go and finish it because all dis one wey be say you dey come out dey talk say na in the state of drunkenness or in the state of alcohol na you take promise chioma marriage because now not be say im tok am say na you take promise chioma marriage but wetin go make davido come come out come dey talk say come dey talk say once im drink and once im don drunk im fit promise woman be heaven and earth fit promise person the whole world now a lot of people dem really read meaning into wetin davido talk o oh. dem say e dey indirectly dey tell us say the marriage wey he promise your man na out of drunkardness now my people wetin una think about this whole thing because na wetin people dey talk una know say obo one and dey see so wey be davido na very kind hearted person He dey very very kind even though sef say he promise chioma marriage he never fulfill the promise That one no dey make That one no mean say he and chioma dem no dey gist He dey call chioma im gist partner now a lot of people say so davido you don graduate from assurance to gist partner now The other time I might find you call am davido take time you better go and complete wetin you start you don turn chioma to laughing stock Stock. So sotey people dey laugh chioma na wetin dem say make davido do be that. my people. how una see this whole thing wetin una think my pipo oh, lo in case you never subscribe to this channel make you hit the subscribe button una do